iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutumvira ku mirongo migufi ya shatweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cy'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro murisanga cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku mugambi wiyumviriwe n'abaganga bigenga bakomoka mu karere ka afurika ibiyaga binini ni umugambi abo baganga batanguye kwitaho inyuma y'aho bigaragariye ko ata buryo buhari bwo kunyarukana kwa muganga abarwayi bo mu bisagara byegereye imbibe uburundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bisangiye bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa uyu mugambi nk'uko tubibwirwa n'umwe mu baganga bawutanguje dr salomon baravuga ugeze ku ntambwe ikomeye abaganga bava rero mu bihugu bitatu ari byo twavuze uburundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze igihe bakora bivuye inyuma kugira ngo haboneke ibitaro vyo mu ntara vyohora biha akaryo abanyagihugu bo mu bisagara vyo kumbibe ivyo bihugu bisangiye ko gushobora kunyarukana mu bitaro abaremvye hakoreshejwe za rusesabagina zikwije ibyangombwa byose uyu mugambi rero umaze ikiringo kirenga umwaka woba ugezehe mbega umutahe wo gushobora kubaka ibitaro byo mu ntara nk'uwo ibikoresho hamwe n'ibindi bya nkenerwa bizova hehe ibihugu bimaze gutanga umuhango w'intererano n'ibihe akarusho abanyagihugu mu kumbibe z'ibyo bihugu bazohakura n'akahe ivyo ni bimwe rero mu vyo abaganga batanguje ico ciyumviro n'uyu mugambi bagiye kutuyagira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na dr dani mutembe akorera mu gihugu cy'u rwanda dani mutembe ni umugwizatunga akaba kandi vice perezida urwego rujejwe amagara y'abantu mu rwanda ari kandi mu bategetsi bagenzura ishyirahamwe ry'abitaho amagara y'abantu muri afurika aho dr mutembe murakomeye neza ngaho
yego turaho tumeze neza murakoze nivyo tuzoba turi kumwe kandi na dr hatanaza kilomera muri aka kanya turacamurondera muri iki gihe ari mu gihugu ca canada Uh, Dr Kiromera n'umuganga yanonosoye ivyerekeye indwara zifatira mu nda uh, interniste gastroenterologiste yaravuriye mu Burundi mu Rwanda muri Botswana na Malawi mu kanya nibaza ko tumubona turi kumwe kandi na Dr Salomon baravuga akorera mu gihugu cy'Ubusuwise no mu gihugu cy'Ububirigi muri aho Dr Salomon baravuga
kandi murakoze aka kanya mwongeye kuduha kugira ngo tugerageze kuvuga ku bitubogamiye mu karere byerekeranye n'ubuzima bw'abantu murakoze dr salomon baravuga ariko imbere y'uko dutangura tuja ku muzi w'iki kiganiro nashaka nsubire ndabaha akanya gatoya cyane rwose umwe wese nk'amasegonda mirongo itatu agire atwidondore atubwire ahari n'icyakora ndazi ko mufite amahanga menshi nshobora kuba ntabuze byose reka dutangure kuri dr dani mutembe
murakoze yewe ndi mu ngagora nta bandi nk'umushoramari mu gihugu cy'u rwanda mu bijyanye na farumasi ibindi mwabivuze mwabivuze neza murakoze murakoze eh, eh, dr hodani mutembe ndabona telefone yanyu imeze nabi cyane rwose ivuga nabi woshira hasi agaca asubira kuguhamagara baguhamagare kugira twumve ko turonka umurongo u- u- u- uvuga neza cyane sivyo
O- ok eh, reka turebe uko twabigenza yego shira hasi Eh, namwe dr salomon baravuga mu kanya gatoya cyane rwose mutwidondora
Eh, murakoze frederic Eh, nk'uko dusanzwe tubivuganaho yemvuka mu karere k'i- k'ibiyaga bigari nkomoka ku ijwi nkaba ndi umukongomani nkaba narize mu rwanda nkaba narize mu birigi nibyo koko nkorera mu birigi ngakora no mu Bu- no mu busuwisi Eh, cyane cyane ariko ku byerekeranye ubu ngubu ibintu mpagurukiye cyane ni ibintu byerekeranye no uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibijyanye n'ubuzima bw'abantu nibyo bintu nkoramo cyane ubu ngubu bituma ngenda cyane cyane nkaza ari mu birigi nkajya geneve eh, nari- rimwe na rimwe nkaza n'aho ngaho muri amerika ku byerekeranye n'ibyo bintu byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu karere kacu ni byiza cyane rwose uyu munsi ariko tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye umugambi n'ibyiyumviro mwatanguje nashaka mu majambo make mutubwire uyu mugambi ugeze hehe ga dr salomon baravuga
Oh, uyu mugambi nk'uko mubivuze bwana frederic eh, twatangiye kuwutekerezaho mu bihumbi bibiri eh, na cumi n'icyenda Eh, biturutse ku mpamvu z- twagiye tubona abantu bakarwara umuntu urwariye muri congo kugira ngo azabone uko yivuza bikamugora yaba ashoboye kugera mu rwanda bikaba ikibazo kubera nta siranse abakongomani benshi tuba dufite kugira ngo tubashe kwivuza mu buryo bu- butunganye umuntu yabasha kugera i burundi nabwo ikibazo kikaba ari cya kindi noneho tuza kureba nanone nyuma aho i burundi baherewe ibihano mpuzamahanga bituma abantu batabasha guhaha ngo bazane imiti ibyo abarwayi bakeneye bajya babasha kubigeraho byaje gutuma tugerageza kwishyira hamwe duhuza perezida wa croix rouge wo muri province intara ya sud kivu duhura n'abavandimwe bakora mu bintu byo kwa muganga muri province ya nord kivu tuvugana na dr dani mutembe eh, kubera ko we agurisha imiti imiti myiza ariko eh, dani mutembe ni umufarumasiyen agurisha imiti myiza cyane ya yindi idatera abarwayi indwara ubwo byaje gutuma tuvuga duti niba dushobora kwishyira hamwe nubwo buri wese yazana ifaranga rimwe tukagenda dushyira ingufu zacu hamwe ubwo namaze kuvugana n'aba n'abakora kwa muganga i burundi notama ah, navuga dr nzeyimana ah, sylvain akaba ari we perezida de l'ordre de médecins euh, burundais akaba na médecin directeur w'ibitaro byitwa kira hospital ni ibitaro by'abantu bikorera ku giti cyabo byigenga ariko bose bahuriye ku kintu kimwe n'uko n'abaganga nabo ni uko ngo byaje gutuma tuvuga duti tugerageze gutekereza turebe icyo dushobora gukora kugira ngo abantu be gukomeza kujya bapfa nk'i- nk'isazi yego me Eh, eh, dr nuko salomon naho ni uko byatangiye yego me ah, ikintu rero muri- mwotubwira muri iki gihe kimeze nk'intambwe mumaze gushika ko umugambi nk'uyo n'umugambi usaba umutahe ukomeye cyane rwose ku byerekeye cyane cyane umutahe murashaka kutubwira aho mugejeje ico gikorwa
bo nibyo koko eh, birumvikana yuko ibyo nari ndi gutanga by'amateka uburyo igitekerezo cyaje eh, byari ngombwa kubera yuko ntabwo byoroshye kugira ngo abantu turi hirya no hino mu bihugu bitandukanye tubashe ku- guhura tubashe gukora eh, umushinga tuwushyira imbere bitewe n'uko haje n'iki kibazo cya kovide cyaje kutubogamira ariko cyatuviriyemo isomo bityo rero ejo bundi twabashije gukora akantu ka- gakomeye cyane kuko twabashije kugenda duhurira i kinshasa aho twahuye n'abategetsi ba kongo mu nzego zose zo hejuru twahuye nabo tubabwira iki gitekerezo uburyo kimeze tubabwira umushinga rwose ko bagomba kudushyigikira kandi barabitwemereye iyo ni intambwe ikomeye cyane kuko burya ngo muganga avura umurwayi iyo umurwayi azi ko afite indwara ikibazo gikomeye twabonaga kiri muri kongo cyane ko kugira umuntu abashe kubona abategetsi ntabwo biba byoroshye igihugu ni kinini cyane kugira umuntu abashe kuvugana n'abantu bo hejuru mwumvikane bakwemerera ikintu byabaga bikomeye ariko ejo bundi twabigezeho cyane muri sena ya repubulika ya kongo habaye umunsi wo gushyigikira abantu bikorera ku giti cyabo uwo munsi wari utangijwe na perezida wa sena nyakubahwa modeste batirukwebo niwe wawukoresheje uwo munsi natwe rero tuboneraho nyine tubizamukiraho turagenda tubonana nawe turabimubwira tumaze kubimubwira aratubwira ati nimutere imbere turi kumwe nzabatera inkunga mu byo nshobora byose mu nzego zose z'ubutegetsi icyo muzaba mukeneye muzajye mumbwira nzabibashyigikiramo ubwo tukumva rero ko icyo kintu iyo ni intambwe ikomeye cyane ko perezida wa sena muri congo niwe muntu wa kabiri nyuma ya perezida wa repubulika kuba dufite inkunga dufite mbese icyo navuga nusukiye mu gifaransa y'umuntu ukomeye nk'uwo nguwo mu gihugu turumva yuko ni intambwe ikomeye ahasigaye ni ahacu ni twebwe tugomba gutera intambwe ikurikiyeho
ni byiza cyane rwose namwe dr dani mutembe intambwe icyo cyimviro cyanyu reka uyu mugambi mwatanguje muri kumwe na dr salamu baravuga intambwe ugeze ko muyibona gute irabashimisha
turi kubona bigenda neza turabona timu igenda ikomera ubwo ni ukuvuga abo mu nzego zikorera mu bihugu byacu turi gukorana twagize ibiganiro byiza cyane si ubwa mbere ariko ubu ngubu tugenda tunonosora umurongo tuzakufata buriya kugira ngo abantu bahure ari abantu b'aba egisipati muri mu bintu by'ubuzima kugira ngo bashyire hamwe gahunda imwe bumvikane kuri uburyo bagenda ni ikintu gikomeye cyane kandi nk'uko salama bivuze twagiye duhura n'abayobozi hariya muri congo abayobozi kandi bakomeye batwereka ko badushyigikiye intambwe nziza kandi turatekereza yuko bizagukomeza kugenda neza muri buriya buryo tukazagera noneho ku ntego dushaka kugeraho mu gihe kitari kirekire mwihweje dr dani mutembe iyo ntambwe muri ko murashaka ko muri iki gihe murabona ko abanyagihugu bo muri ibyo bisagara biri ku mbibe bazotangura kuronka ubwo buryo muri ko murarondera nka ryari mugereranije
tugereranyije tekereza yuko dufite inama mu kwezi kuza kwa kuboza icyumweru cya mbere ntekereza yuko tuzaba dufite umurongo ari wo fayide ruti igaragara ariko ntekereza yuko bizihuta cyane ku buryo trimesitire ya mbere y'umwaka utaha tuzaba twagize igikorwa gitangiza umushinga byanze bikunze sinabaha umunsi neza ariko ntekereza ko tutazarenza iyo iyo trimesitire ya mbere tutaragira icyo gikorwa gifatika dukora tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abatumire babiri dr salomo baravuga avurira mu bubirigi no mu busuwise tukaba turi kumwe na dr dani mutembe wewe ari mu rwanda turarindiye dr atanaze kiromera muri iki gihe ari muri canada ariko yavuriye mu rwanda muri botswana reka no muri mozambique reka rero duhe ijambo umunywanyi w'ijwi ry'amerika innocent muri aho
ko muraha ndabumva muri hega innocent
ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha mu kanyosha kandi kazina kawe ninde k'ikirundi
innocent w'imana nduwimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ni ikibazo n'icyiyumviro yego
yego kubona abo baganga barakiriye hamwe bakagira ujya mu kambi wo kuvura abarwaye ku mbibe hano mu gihugu cyacu barayumviye baragize neza ahubwo icyo nabona boshiramo ingufu kubera bakaza bara- ba- barorohereza abarwayi mu kubavura cyane cyane ah, hariho nk'abagira nk'ubu hagize iminsi nk'aho mu gihugu cy'abanyi cya kongo abaturage bagize iminsi baturatura abandi nabo bakagirirwa nka nabe twasaba yuko boguma batembera bakaraba hirya no hino bakaraba nk'abagize nk'ingorane bakaza barabanyarukana nko kwa muganga icyo shimbiro bagize n'icyo cyo kuja hamwe kuza bararaba nk'abanyagihugu barwaye kugira baze barabavuza tubasaba ko boshika nko mu bundi burere hose kugira baze bitaho abenegihugu aha- aho kuba uje hose adashika kugira nabo baze ba- ba- baritaho amagara y'abantu
murakoze innocent uh, ndabimana uh, dr uh, salomo baravuga i- uyu mugambi niwatangura gushyirwa mu ngiro uh, hakaboneka ibitaro hakaboneka imodoka itwara mu buryo bwihutirwa ifise ivyankenerwa uh, abarwayi abarinze uyu n'umugambi mushobora kubona ko ushobora no gutandukira ibindi bisagara atari ivyo ibisaga- atari bisagara uh, vyegereye imbibe ivyo bihugu bisangiye
Eh, ibyo muvuga ino savage ikibazo kiryoshye cyane eh, kandi nagira ngo mushimire mu by'ukuri eh, kongo ifite imipaka icyenda Eh, muri iyo mipaka icyenda birumvikana yuko nubwo dutangiriye iburasirazuba tuvuga yuko eh, twita ku baturage bari mu karere ka- katuriye ibiyaga bigari eh, by'iburasirazuba Eh, ntabwo bivuga yuko tuzahagararira aho ngaho ariko burya ngo eh, isura isambira byinshi igasohoza bike eh, ibibazo ni byinshi cyane tugomba kugira aho dutangirira ariko ntabwo tubyibagiwe rwose mu tundi turere nabyo birimo na niyo mpamvu nk'uko daniye bivuze mu kanya gurupe y'abantu itsinda ry'abantu turi kumwe nabo harimo abantu bo muri katanga hari abantu bo muri bandundu bandundu ni mu burengerazuba bwa kongo nabo biragaragaza abantu dufite uburyo bangana baturuka hirya no hino muri kongo birerekana yuko tutazahagararira muri kivu gusa ariko nyine tugomba gutangirira mu burasirazuba aho tubona mbese twa igitekerezo aho igitekerezo cyavutse niho tugira ngo dutangirire ariko n'ibindi ntabwo tubyibagiwe tuzabikora ni ni byiza cyane rwose dr dani mutembe hari intambamyi mwubona kuri uyu mugambi wanyu n'icyo- n'ibyo byiyumviro hari abantu bashobora kuba bafite amakenga y'umutekano muke cyane cyane nko mu buseruko bwa kongo
Eh, sorry ntabwo numvise ikibazo neza intambamyi ni- hari ni ukuvuga inzitizi inzitizi ego road blocks ego yego Um, eh, i- i- inzitizi ni uko ah, i- inzitizi ya mbere mu by'ukuri ni ni na- na- na- akenshi ni na- ni imyumvire y'abantu ah, ariko ikintu cya mbere twe twashoboye gukora ni uko twahuye n'abantu nk'uko babivugaga eh, ba- ba- bumva ikibazo kandi bashaka kugira ngo bakemure ikibazo Eh, ubundi abantu baba batekereza yuko kugira ngo abantu ba- baturuka mu bihugu bitandukanye bashobore kugira ngo bicare hamwe ba- ba- ba- cyane cyane muri eh, mu mu nzego zi- zikorera kugira ngo bashobore kwicarana hamwe bashobore ku- ku- guhuza ibitekerezo ko ari ikintu ki- kigoye ariko twashoboye gukemura icyo kibazo icyo kintu cya mbere ikindi eh, eh, proje turimo ntabwo ari proje zi- zi- za- ziri proje nto ni proje nini ziba zisaba eh, ubushishozi biba bisaba amikoro ariko nk'uko eh, mugenzi wanjye salomo yavuze eh, dr salomo yasobanuye neza dufite eh, eh, dufite dufite- turashyigikiwe eh, kandi dutekereza yuko eh, bifite i- i- i- i- ingaruka nziza ku- ku bihugu byacu ubwo rero tuzagenda turenga tu- dushobora kuzahura n'izindi nzitizi kubera ko turi mu nzira yo ku yo gukora eh, eh, izo poroje eh, birashoboka ariko turabyiteguye tu- tuzakomeza guhangana nabyo ariko nk'uko nabivuze eh, eh, kenshi hari nk'igihe eh, a- a- a- abantu baba batatumva eh, eh, buryo abantu baba bashaka nyine kugira ngo bashyire hamwe eh, bashake ibisubizo eh, ariko byo tuzagenda tu- tu- tubishakamo twishakamo ibi- eh, ibisubizo byo tuzabishobora ego metugaze Ah, ikindi ego tuga ku ijambo
ya, ikindi ki- ikindi kintu nta- navuga ni uko ah, muri muri setapu zacu ntabwo twese turi ahantu hamwe hari hari nk'ibihugu bimwe bisa nk'ibiri imbere ku bindi bihugu mu buryo bwo ku bwa implementation cyangwa se mu buryo bwo gutegura no gukora poroje kugira ngo irangire nabyo tuzabyitondera tuzakorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo tuzashobore kuharmoniza hanyuma izo poroje zishobore kugira ngo tugere ku musozo kandi tuzisoze neza tugarutse kuri mwe dr salomo baravuga mu gihe uyu mugambi wanyu ari umugambi uzotereza gushyigikirwa n'ibihugu bitatu ibyo twavuze urundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo hari ishyirahamwe ibyo bihugu byari bisangiye ariko iryo shyirahamwe sepejera risa n'irijegajega ntigifashe neza muri iki gihe ibyo ntibishobora kuba intambamyi
kugeza ubu niyo mpamvu twarebye kuko ubundi dutangira gutekereza kuri uwo mushinga twagiraga ngo ni cepejeri dushobora kubinyuzamo ariko tuza gusanga cepejeri ubu ngubu isa nkaho isinziriyeho gahoro nubwo hari ibikorwa bigaragara bikorwa bishingiye kuri cepejeri navuga nka sinenaki nuriya ni kampani itanga umuriro mu rwanda kongo n'uburundi hakaba nka bedejeri iya banki y'ibihugu by'ibiyaga bigari iracyakora igira icyicaro cyayo i Goma twaje kureba dusanga cepejere nubwo isa nkaho isinziriye ntabwo iryamye burundu iracyafite ibikorwa dushobora guheraho noneho twebwe ibitarigeze bikorwa muri cepejere tukagerageza kureba uburyo abayobozi b'ibihugu bashyigikira ikintu cyitwa ubuzima bw'abaturage bukandikwa mu nshingano zishinzwe cepejere icyo ni kimwe cya mbere tugomba kuzakora kizatuma tugenda vuba vuba kandi ibintu bikagenda neza aho rero nta kibazo tubifiteho cyane bitewe n'uko kuva twarabashije kuvugana n'abategetsi hejuru turumva yuko icyo kibazo bazakivugana bazakigeza mu nzego zibishinzwe kikavaho iki ni icya mbere icya kabiri rero navuze bedejele bedejele ni banki ni banki ni ukuvuga yuko iyo banki basa nk'aho bayishyizemo amafaranga imishinga twajya dukora yose ijyanye n'ubuzima bw'abaturage ari ubu ngubu tugiye gutangira n'indi yakurikiraho icyo gihe twaba dufite iyo banki byajya binyuramo kandi abategetsi hejuru ubushake buhari rwose nkeka yuko twakora ibintu byiza cyane kandi n'abaturage nabo babyishimira ndumva rero ikibazo cy'inzitizi ntabwo zijya zibura kandi niho umuntu avana ubwenge rero iyo unyuze mu nzira ntugere aho sitara ku ibuye ntabwo umenya yuko ugomba gutunganya umuhanda ugomba kunyuramo utunganya umuhanda kubera ko wasitaye urwara rukavamo ukava amaraso noneho ukavura igisebe cyamara gukira ukavuga uti sinzongera ni nka kwa kundi bavuga umwana iyo yakoze ku ishyiga rishyushye ntarikoraho ubwa kabiri kuko aba azi ko bimurya kandi bimumera nabi cyane muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunyu wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika gordien muri aho alo gordien ndumva telefone ya gordien imeze nk'icika ariko reka tugaruke kuri mwebwe dr dani mutembe muravugana n'abategetsi kuri iyo poroje yanyu muravugana n'amashyirahamwe atandukanye ku bwanyu ibihugu byo mu karere birashyigikiye uyu mugambi
twe twumva umugambi ushyigikiwe kubera uko twagiye tubona tubona abo tuganira nabo babyishimiye bakumva ko ari igitekerezo cyiza igitekerezo kiri taransipotariye kandi kigira kiza kugira impakiti nini ku baturage bacu ku bantu batuye muri aka karere kacu nta kuntu abantu batadushyigikira gusa ikintu cya ngombwa ni nacyo kintu turi gukoraho kandi turaza kubirangiza ni ugutegura neza no gushobora kunonosora approach yacu kugira ngo buri wese eh, yaba mu- yaba muri congo mu rwanda cyangwa mu burundi yumva ko koko eh, iyi proje imufitiye akamaro
Eh, Dr Salomo baravuga nkuko twabivuze umutahe wo ku- ushyira mu ngiro ah, uyu mugambi n'ibyo byiyumviro ni ni umutahe ukomeye cyane rwose turetse abategetsi bo muri kongo mwavuganye abandi matege- abandi bategetsi muba mumaze kuvugana cyane amashyirahamwe atanga imfashanyo cyane abagira neza muba mumaze kuvugana n'ibandi kugira ngo mwumve ko uyu mugambi wanyu uzoba ari umugambi ukomeye eka uzoshika ku eka ku ntumbero yose mwari mwishinze
Mm. nk'uko nabivuze mu ntangiriro eh, covid ntabwo yadufashije kugira ngo tubashe kujya tugenda kuko burya kuvugana n'abantu kuri telefone ni byiza ariko iyo mwabashije kubonana amaso ku yandi uvuga ibintu bakakubaza ibibazo noneho na telefone ntikike ngo uvuge ngo rezo yabuze netiwoke yabaye mbi ubwo rero abo twabashije kuvugana nabo mu bategetsi b'akarere eh, twavuganye na- n'abategetsi ba kongo baradushyigikiye cyane kandi ibitekerezo barabyishimiye cyane Eh, mu nama iheruka mu cyumweru gishize yabereye i kinshasa rwose hari abantu ba- batumiye abantu benshi cyane hari netiwoke ikomeye cyane ambasaderi y'ibihugu byinshi hari abategetsi kuva usibye perezida wa repubulika wari wagiye mu muri cop 26 glasgow muri ecosse Bo, igihugu cyose cyari gihari eh, kandi abantu bose igitekerezo baracyishimiye baranagishyigikira abasenateri bose bose baragishyigikiye rwose bo nkeka yuko kuva twarabashije kuvugana n'abategetsi ba kongo icyo gihe ejo bundi tukaba tuzaba dufite inama izabera i kigali nkeka yuko eh, dushobora kureba uburyo eh, twazabasha gushyikiriza ibitekerezo byacu nzego z'ubutegetsi bw'u rwanda Eh, buriya u- ubukurikiraho tuzareba na dushobora kubikorera i burundi naho abarundi nabo tukareba uburyo twabashyikiriza igitekerezo ahasigaye bakareba uburyo cpgl bakongera kuyiha ingufu mu rwego tureba twebwe kuko twebwe ntabwo tu- turi muri politike turikorera ku giti cyacu kandi tuzabikora mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo no ku byerekeranye abandi bantu badushyigikiye twavuga yuko eh, twahuriye muri iyo nama yabereye i kinshasa twahuriyeyo n'aba na, na, na delegation y'aba- y'abategetsi bari baturutse mu birigi eh, nabo tu- tubaperezanta uwo mushinga igitekerezo baragishyigikira cyane Eh, bon na hano turi i burayi tugenda tuvugana n'abandi bantu eh, haba muri uniyo europeyene daheri na ambasaderi wa uniyo europeyene yari ahari muri muri iyo nama yabereye i kinshasa Donc, hari abambasaderi benshi cyane kandi igitekerezo cyabagezeho hari uhagarariye umuryango OMS eh, donc nawe twagiranye nawe contact Eh, aratubwira ati rwose ibyo bitekerezo tuzabungura ni- ni- ni- ni- ni- tuzaba- tuzaba- tuzabashyigikira kandi tuzabaha n'ibindi bitekerezo twaba twarabonye mu bantu bashatse gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu tundi turere tw'isi aho OMS yagiye igira imishinga nk'iyo ngiyo nta bantu Kuva rero yuko nta turi bantu gutera.
muri abo bategetsi dr salomo bashobora kuba baremeye baratanze umuhango uh, eka w'umutahe
bo kugira ngo umuntu agende mu nama mwahuriyemo muri ku kuvirigariza ni virigarizaciyo twari turi gukora ahita agenda akubwira ati nkwandikiye urupapuro utari wamwereka bizinesi plan utari wamwereka koronogaramu dezactivite gahunda y'uko uzabikora kuva kuri a kugera kuri z ntabwo ntawashobora kwandikira urwandiko ngo arukubwire ngo ni ibi ariko rero abo twagiye tuvugana nabo twaragiye turabinonosora tubigeza kure cyane baratubwira bati mugire gutya na mutya natwe tuzagira gutya na gutya ubu rero nicyo cyatumye dushyiraho iyi nama izabera i kigali ejo bundi muri wikendi ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri izabera i kigali aho tuzahurira twese abavuye muri congo abavuye mu rwanda abari mu rwanda kuko tuzabasanga mu rwanda n'abazaba bavuye i burundi kugira ngo tugerageze gushyira ibitekerezo hamwe turebe ko twabizamura vuba vuba du- du- dukore dosiye nk'uko dani yabivuze mu kanya irimo bizinesi plan byose dushobora kwerekana vuba vuba tukareba ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha eh, twaba dutangiye igikorwa kigaragara abantu bakareba biba ari ibintu by'amagambo kuko amagambo burya abantu bararambiwe za disikuru ni nyinshi cyane Bo, ariko rero burya iyo umuntu yikorera ku giti cye eh, eh, avantage umuntu agera kwikorera ku giti cyawe uragenda iyo wabonye uruhushya rw'igihugu ugomba gukoreramo uragenda ntabwo utegereza ko Yego.
hazaba iza- hazaba itegeko rigenda amategeko aba yarashyizweho kugira ngo ukore none niyo mpamvu tugira ngo tubyikorere ku giti cyacu eh, bitagombye gufata inzira ndende egome eh, dr eh, dani mutembe eh, muri oh, mugwizatunga eka mu muramenyere cyane rwose ivyerekeye imitahe eh, naho gushika ubu muvuga ko ata business plan murashira imbere eh, muba mumaze kumenya nk'amashirahamwe mukari amashirahamwe ashobora kuba azoba afise eka umutima canke in- intumbero yo gufasha muri ico gikorwa canyu muba mumaze gusibura muba mumaze gufata ati aya mashirahamwe nk'aya n'amashirahamwe tuzohava twegera
yego ara- ara- hari abo tu- tuzi ba- ba- baba bashyigikiye eh, ibikorwa nk'ibi ngibi Ah, mu by'ukuri eh, eh, u rwanda n'u n'u burundi biri muri ah, muri east africa community na congo yarabisabye kandi baza bazabyimererwa ndakeka ko nta nta kabuze Ah, muri rero east africa community eh, za- proje nk'izo ngizo eh, zirahari eh, kandi ababishyigikiye barahari Eh, cyane cyane nko muri eh, muri secteur eh, y'imiti secteur pharmaceutique eh, hari hari hari ah, abashyirahamwe cyangwa se za ngo nyinshi zashyigikiye ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye Ah, kandi ah, baba bashyigikiye yuko eh, icya mbere abantu ba- ba- ba- bahuje umugambi mwiza bashyira hamwe noneho baka- bagatangiza eh, proje nk'izo ni ukuvuga yuko kuko bivuga mu mu- mu cyongereza ntabwo we are not going to reinvent the wheel ni ukuvuga ko ntabwo turi bureme ibintu eh, bishya eh, gusa biraba bishya muri ah, muri muri muri aka karere kacu ka- ka- ka- k'ibiyaga bya kigali um, ariko uh, iyo tu- iyo turebye muri uh, east africa ndetse na- na- na- ni- n'ibindi bice bya afurika bya- byishyize hamwe ibikorwa nk'ibyo birahari Uh, ubwo rero twebwe ikintu twa- twi- twibanjeho cyane ni uko uh, uh, tugira uh, uh, icyerekezo kimwe tukagira ibitekerezo bi- bi- bi- bi- bi- bigana hamwe noneho tukaza gukora ako kazi ko gukora eh, iyo business plan Eh, mu by'ukuri hari igipande cya business plan dufite Eh, hari ibindi tugomba gusa gushyira hamwe kugira ngo eh, dushobore kurangiza eh, gutegura iyo proje nta n'ikindi so abo abo ngabo barahari tuzi ko bahari ari arabo arabo twaganirije mbere eh, kuko eh, dr salomo yabivuze kandi baba babyakira neza baba babyishimiye Eh, mu by'ukuri nta muntu wa eh, ubu- ufite ubifitiye ubumenyi n'ubushobozi yakwanga kugira ngo adusange eh, ari abantu bishyize hamwe kandi bashaka gukora eh, ibyo twifuza gukora kandi tuvuye muri eh, mu- mu- mu- mu mu rwego rwo- eh, rw'abikorera Eh, Dr salomo baravuga hashobora kuba hakiri kare ariko nibaza ko mumaze kwiyumvira ahantu nk'ivyo bitaro vyoba biri eh, ivyo bihugu nk'uko twabivuze ni bitatu ubu gushika ubu murazi aho nk'ivyo bitaro ah, bizohava vyubakwa
Eh, nkeka yuko ni igisubizo nshobora gutanga tumaze ku- gukora inama izabera i kigali Eh, ko kugeza ubu eh, nubwo naba ntekereza ibintu mu mutwe wanjye baca umugani mu kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza ntabwo nagenda rero ngo mvugire mvuge ibintu byose rero mvuge ngo bizagenda gutya na gutya tutabanje kubyumvikanaho twese Eh, cyangwa mvuge ngo organigramme izameze gutya na gutya tutarabyumvikanaho twese ntabwo byaba ari byo icyo gihe umuntu yaba ari kuwonyora amagi kandi eh, inkoko itaravuka Eh, niyo mpamvu rero tugomba ku eh, aho bizajya la personnalité juridique l'organisation tuzakoreramo byose tuzabivugira i kigali ejo bundi mu- mu byumweru bibiri biri imbere Eh, Dr dani mutembe hari ikibazo muri iki gihe mu buseruko bwa kongo icyo ni ikintu mushaka gufatira ko mu gihe muzaba muri ko mwafata ingingo y'ahantu ibyo bitaro bishobora kubakwa
mu by'ukuri hari hari ahantu twagiye dutekereza tuganira ariko abagenzi banjye b'inzobere ziba muri congo hamwe na dr saloma bazabidufashamo kugira ngo twanzure kuri aho hantu ariko twakomeje kureba mu gipande cya esite ariko nabwo bivuze bivuga vuba cyane ariko mu by'ukuri ntabwo hari poropozozi nyinshi twagize proposition zose nziza cyane ahasigaye rero dufite ni ukuvuga ko dufite ambara du choix twavuga dufite dufite ko twahitamo henshi hari ahantu hanini heza ibyo byose turabifite gusa ni abamvuze vuba cyane bahaye specific area kubera nabyo bijya muri muri muri iyo business plan na za evaluation zindi tukareba ahakwiriye kurusha ahandi naho ubundi ibitaro ibitaro turabishaka hose mu bihugu byacu byose turabishaka ariko tuzareba noneho tukazanzura nka team nk'iyo group nk'iyo shyirahamwe hanyuma tuzabura kubamenyesha ego mwatubwiye ko abategetsi bo muri ibyo bihugu byose ikaba basa n'abashigikiye bashigikiye uyu mugambi n'ibyo byiyumviro nashaka nk'ubu uye dr salomo baravuga abo bategetsi baba ariko barumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ikintu mwo basaba canke akamwubatira n'akanya
icyo dusaba abategetsi kugira ngo tubanze tubasuhuze kwanza ni icya mbere ikinyabupfura nicyo bidusaba turagira ngo tubasuhuze kandi tubashimire kuba bemera kutwakira bakaduha umwanya aho tuvugira n'aho dukorera icyo ni kimwe icya kabiri rero icyo tubasaba cyane ni ukugira ngo cyane cyane nko ku byerekeranye na ubwishingizi bw'indwara asiranse maradi mu karere kacu amategeko ariho ntabwo yemera cyane ko umuntu ufite asiranse mu gihugu runaka imwishyurira mu kindi gihugu icyo gihe twabasaba yuko bariho uburyo hajyaho amategeko yatuma umuntu ufite asiranse mu gihugu runaka yajya agenda ikamuvuza no mu kindi gihugu agezemo mu karere kacu icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ukugira ngo bakomeze baduherekeze kandi badushyigikire mu rwego rwo gukora za partenership hagati y'abikorera mu bihugu byabo ku giti cyabo n'ibitaro bya leta kuko ibyo bintu bizaba ngombwa cyane nabibonye ejo bundi igihe twari turi kurwanya kovide cyane cyane mu busuwisi uburyo ibihugu bifitanye za partenership babashije gukora ibintu abafaransa bakavurirwa mu busuwisi mu budage muri luxembourg no mu birigi kuko abafaransa ikibazo cyari cyabarenze ariko babashije kubishyiraho mu bikorwa za asiranse zabo zikajya zishyura abantu bagiye kwivuriza mu bihugu bituranye n'ubufaransa ibyo bintu rero nabonye ari igitekerezo tugomba gushyira mu bikorwa iwacu kandi ntabwo twabigeraho rero abategetsi batabidushyigikiyemo nicyo nasaba cya mbere rwose batugerageze kudufasha muri urwo rwego ikindi cya kabiri ni uko tuzi neza yuko ahatari amafaranga ntacyo abantu bageraho tukaba tugira ngo bagerageze rwose badutere inkunga iriya bdgl banki de peyi de garandaki bongere bayihe ingufu yongere ikomere rwose kugira ngo abantu bazajya bagenda bafata asiranse bakabafasha babasha kugira umushinga bateza imbere babona uburyo bishyura asiranse na radi kubera umushinga w'iterambere bakoze bajye bajya muri bedeje babashe kubonayo icyo bakoresha babashe kubona inguzanyo nkeka yuko muri urwo rwego ubu ngubu ntangiye gusaba byinshi cyane ntibyari navuze ngo mbere byinshi gasohoza bike dusabye byinshi ntabwo babimpa ariko dusabye bike nkeka yuko bashobora kubiduha kandi ndakeka bitagoranye
dr dani mutembe namwe mu gihe nk'abategetsi bo muri iyo ntara bo muri ibyo bihugu bo baba bari kubarumviriza iradiyo ijwi ry'amerika muri iki gihe ikintu mu basaba ni iki mu by'ukuri mugenzi wanjye dr salomon yabivuze ariko ariko tuba dushimira ubufatanye dusanga busanzwe buhari hagati ya y'inzego zikorera na guverinoma zacu muri za za fora cyangwa se mu ma partnership zisanzwe za ppp za public private partnership n'ibindi tukaba dukomeza kwizera yuko bazakomeza kudushyigikira kuduha umwanya basanzwe baduha no kudufasha kugira ngo twihutishe gahunda nk'izi ngizi dutekereza ko ari nziza cyane tuba tuzi yuko iyo dr salomon yabivuze umutwe umwe bifasha gusara ariko iyo abantu nk'abo ngabo turi kumwe dufatanyije dushobora gukora byinshi kandi tukaganira n'abantu babishoboye bashoboye kudukingurira imiryango ifunze ahantu hari hari inzitizi zijyanye tuvuge na za certification za autorisation n'ibindi bakaba baturi hafi kandi bakatwihutishiriza kugira ngo poroje yacu itazatinda tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo yacu john murahoga john
ego turaho ndabaramukije mwese muraho twibutse kazina kirundi ndayizeye ndayizeye murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko turi kumwe n'abaganga babiri umwe ni dr dani mutembe akaba ari mu rwanda turi kumwe kandi na dr salomon baravuga avurira mu birigi no mu suwisi turi ko tuvuga ku mugambi w'abo baganga umugambi batanguje wo kuraba ukuntu hoba ibitaro reka n'ibikoresho bikwiye byo gushobora kunyarukana abarwayi kwa muganga mu bisagara byegereye biri ku mbibe ibyo bihugu bisangiye kongo u rwanda n'uburundi duga ku ijambo ikibazo cy'imvura egome ariko kandi ndasaba imbabazi kuko ikiganiro nsa n'ubwifatiye hagati mu bisanzwe nk'uko numvise intangamararo utanze nashaka nsabe mbaza n'abo badogiteri bo bavugana n'abanyamahanga bakomakomeye nk'ibyo bihugu bikomakomeye byiza hari hakwiye yuko ibihugu bikiri inyuma y'amajyambere nka afurika muri rusange ibyo mu karere ka afurika urabona turafise ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ibitaro nk'akarorero je nkunze kuvugira ku gihugu mvukamwo hariho indwara nyinshi zihitana abantu ku buryo bw'ubukene bw'ibitaro byoba bivura nk'izo ndwara zikomakomeye ugasanga umurwayi bamukuyemo indwara bamucayemo indwara igoye kuvura barinze kumusaba uburyo burengeye bwo kumurungika hanze y'igihugu rero nosaba nk'aho bashika kure barabe abanyamutahe nyabuna ibyo bitaro bikomakomeye ku mipaka y'akarere barabe ingene bufashe ibi bihugu byacu bikenye kugira ngo bibe byoboneka n'ibikoresho bihambaye ku buryo abarwayi batokwirwa baraza barahangayika no kuja kuvugwa hanze nk'akarorero nk'umuntu usanga adafise n'ibihumbi bitanu by'amarundi ukumva bamuciye nk'imiliyoni amajana angahe canke imiliyoni mirongo ibiri z'uburyo bwo gufata indege bwo kuja kuvurirwa mu bihugu vyo hanze mu gihe icyo kintu ibihugu bikomakomeye byobona yuko ari inkoramutima muri bihugu nimba bashaka gufata koko gufasha ntibarondera ingene bodutererana ibyo bitaro nkumbure n'ibihugu bibure bavuga n'ingene boza baravyishura basi kugira ngo mugabo bibe byabonetse murakoze murakoze john dr salomon baravuga mu mugambi wo kubaka eka no kuronsa abanyagihugu ibitaro bishobora kubavura mu buryo bwihutirwa ntibyoba biri muri uyu mugambi w'uko ikimaze kugaragara ni uko kenshi na kenshi umuntu arwaye arungikwa mu bihugu byo hanze i Nairobi ubu hariho n'abarungika mu rwanda ibyo byotuma icyo kibazo gitora inyishu
dr salomo
oui murakoze cyane john ndamushimira ikibazo n'igitekerezo atanze ubundi dani niwe wavuze ati erega burya ibintu ntabwo bihenda iyo abantu bishyize hamwe eh, asa nkaho yari yasomye mu bitekerezo by'umwamikazi w'ubwongereza wavuze ngo iyo abantu bishyize hamwe bakamenya yuko bafite ikibazo kimwe icyizero kiragaruka ubu rero turizeye eh, icyo twavuga ni uko mu by'ukuri twararebye dusanga dufite abantu b'impuguke kandi bafite ubushobozi bafite ubumenyi barabyigiye barabishoboye icyo tujya tubura ni ibyo bikoresho nk'uko john abivuze ni mu bikoresho birumvikana ko habura ibitaro hakabura za ambilanse hakabura eh, za helikoputeri zo gukora za intervention kujya gushaka abarwayi ahantu ha- ha- imodokari idashobora kugera cyane cyane nka congo dufite icyo kibazo ariko hari ibihugu byagiye bikora uko bishoboye kugeza ubu bikaba byarabonye ibisubizo mu rwanda bashobora gutanga amaraso mu giturage kure cyane bakoresheje za dorone ni ukuvuga ngo iyo ntambwe u rwanda rwateye ni iki cyatuma tudashyira ibitekerezo byacu hamwe ko tutaba tukiri guhimba ah, ubwo buryo bwo kugira ngo tubone nk'ayo maraso agere ku barwayi ni ukugenda tugafata ibyo mu rwanda bamaze kugeraho tukabishyira mu mu mushinga wacu dufite uruhushya rw'abanyarwanda babitangije icyo gihe tugatera imbere ibintu rero byo kujya kwivuriza hanze ni indwara ikomeye cyane kandi turabirwanya ariko kovide yaje kwerekana yuko atari umuti rwose ku kibazo cy'ubuzima bw'abantu bitewe n'uko igihe imipaka yose yari yafunzwe hirya no hino nta ndege ikigenda abantu bose bari babaye bamwe eh, uwaba afite amafaranga uwaba atayafite abantu bose baririwe hamwe isosi bari- barirwagamo yari imwe niyo mpamvu rero tuvuga duti ntibizongere kutubaho ibyatubayeho kubera ko- korona virusi ntibizongere kubaho tugerageze kwegereza ibikorwa abaturage buri muntu wese ari uwishoboye ari utishoboye twese ushaka Yego.
kujya kwa muganga ajya abasha kuhagera Yego, Eh, icyo biri mu gitekerezo kandi nabo tuvugana nabo ubu ngubu bamaze kubibona Eh, kuko john yavuze ngo abashyigikira amajyambere mu bihugu byacu babibona bate babyumva bate icyo kibazo cyamaze kumvikana kandi n- niba turi no muri iyi nzira turi gu- gufata ni uko icyo kibazo cyamaze kumvikana iyo ikibazo cyamaze kumvikana gishakirwa umuti kubona Yego.
umuti biroroha iyo ikibazo abantu bamaze kucyemera Eh, Dr Dani Mutembehe iciyumviro eh, John yashikirije mu kivuga ku iki eh, murabona ko mu migambi muzoshira imbere muzokora ibishobotse byose kugira ngo ivyo bitaro bizobe bifise ibikenewe kugira ngo ah, abarundi abanyekongo eh, ka n'abanyarwanda baremvye ntibarinde kurungikwa mu bihugu vyo hanze
Eh, yego eh, eh, ikibazo ni ikibazo cyiza cyane kandi eh, mugenzi wanjye dr salomon yagisubije neza Ah, ah, buriya kubera ko dufite iyo iyo iyo equipe eh, iyo timu y'abantu ba- ba- b'inzobere ah, ntekereza yuko tuzakugera ku kintu ki- ki- gifatika kandi gishimishije ubundi ah, iyo ushatse ku- ku- ku- ku- kubaka ibitaro nk'ibyo twifuza kugira ngo twubake ah, eh, uba ugamije kugira ngo uzane serivisi nziza eh, ibikoresho byiza ah, ah, abaganga b'inzobere ah, kandi ukifuza yuko eh, eh, serivisi zitangwa zita- zidahenda Eh, ni- ni- ni ni wo mugambi ubwo rero kugira ngo tuzagere kuri ah, ah, ku- kuri kuri eh, iyo gahunda ah, haza- hazaza eh, ah, abayintervena benshi hazaza uburyo bwinshi ah, tu- tu- tu- tu- twatekereje n'ibindi dukomeza gutekereza gushyira mu mu buryo ah, kugira ngo tuzagere kuri kuri ibyo Eh, eh, ni koko dr salomo yabivuze neza ah, covid yaratwigishije yuko ah, tugomba ku- ku- gukora uko dushoboye tu- dushyire imbaraga mu kubaka eh, eh, ibitaro byacu Eh, bi- muri muri prive cyane cyane ariko no muri public eh, tugashyira imbaraga kugira ngo tuzajye dushobora gutanga serivisi nziza ah, aba- abatuye mu karere kacu ntiba- ntibikajye biba ngombwa ko bajya kure kujya kwivuza kandi bagatanga amafaranga menshi cyane dufite izo serivisi zimeze neza kandi zita- zidahenze ah, byatuma n'abandi ndetse ba- ba- ba- ba- ba- bajya baza bakajya baza kugira ngo bivuze ah, mu- mu- mu- mu karere kacu ari- aribyo medical tourism eh, tourisme medical Eh, ariko nyine kugira ngo tu- tu- tubigereho bisaba imbaraga nyinshi eh, ya- ya- eh, ya myumvire twavugaga kugira ngo tu- dutekereze kugira ngo dukore eh, dutange serivisi Yego.
nziza kandi turabishoboye bira- birasho- birashoboka Eh, twe twarabibonye ni nayo mpamvu twishyize hamwe ah, ahasigaye ni ukugira ngo tubishire mu bikorwa Eh, Dr Hasalomo baravuga ah, muri ibyo bitaro nyine i- hari nk'i- bishobora kuba ari ibitaro bishobora kuzo eh, kwiga reka gushyira imbere ubuhinga bumwe bumwe ari indwara zandukira ari indwara y'umutima ari indwara indwara zitandukanye ikintu muzoshyira imbere mubona gisinzikaje abanyagihugu bo muri rya ntara ni ni nk'iki cyangwa ni nk'ibi
Bo, murakoze bwana frederic Eh, dani ntabwo akunda kwishyira imbere cyane ariko hari ikintu ngira ngo mvuge gikomeye cyane Eh, abantu ntabwo bakibona nk'indwara ariko yewe mbona ni indwara ikomeye cyane kandi tugomba kurwanya dani arabikora cyane usibye yuko atabivuga ni ibintu byo kurwanya imiti idashobotse imiti ipfuye imiti idafite ubushobozi bwo kuvura icyo ni ikibazo cya mbere tugomba guheraho vuba na vuba rwose mu bintu navuga icya mbere tugomba guheraho nicyo kibazo cy'imiti mibi iriya miti bagurisha ku isoko nk'imboga eh, ugasanga imwe nta nubwo wagira ngo bashyizemo ifu y'imyumbati cyangwa y'ibigori Eh, umuntu uwufashe ugasanga ntacyo umumariye cyangwa bakamuha umuti washaje umaze imyaka mirongo ingahe ushobora no ku- ushobora no kumwica ushobora no ukamubera kumwica.
uburozi Mhm.
Eh, eh, icyo ni ikibazo gikomeye cyane dani asanzwe abikora kuko we yiyemeje kujya agurisha imiti igaragara imiti mizima Eh, ubwo rero tukavuga duti icyo gitekerezo yatangije mu rwanda tugomba gukora uko dushoboye ubwo bushobozi afite ubwo buhanga afite egisperiyanse yamaze kubigeramo igomba guprofita akarere kose twese tuka- tukabigeraho icyo kintu niyo priorite ya mbere icya mbere icya kabiri eh, uravuze uti hari icyo nakwita za plateau technique muri terme eh, zo kwa muganga zo mu bitaro ni ukuvuga za departement izi n'izi izo tuzashyira imbere ni izihe bo ibitaro iyo umuntu agiye kubyubaka bo uragenda des architecte aragenda akavuga ati turashyiraho ibi n'ibi n'ibi birumvikana yuko tutazakomeza ubuganga bwo kugenda muganga kureba mu jisho ngo ndabona urwaye umwijima kubera ko ijisho ryawe ryabaye eh, ryahindutse umuhondo oya icyo gihe hagomba icyuma kigenda kikareba ese niba ijisho ryabaye umuhondo biraterwa n'iki biraterwa n'uko umuntu arwaye hepatite cyangwa arwaye kanseri y'umwijima Eh? no birumvikana yuko tugomba gushyiraho des systèmes de diagnostic mm, ibintu byo kureba indwara que ça soit par ibintu bya laboratoire que ça soit ibintu bya radiologie tukareba kuko dufite abahanga mu karere kacu ari abanyarwanda ari abarundi ari abakongomani dufite abantu babyigiye kandi babishoboye babikora neza cyane kandi yego gusa ni uko nyine bigeraho bakabura ibikoresho ubwo rero icyo tugomba kurwanira ni uko habaho ibyo bitaro birimo ibyo bikoresho abo bantu bafite ubwo buhanga bakajya baza bakagira icyo bamarira bene wabo dufite n'ubundi bushobozi bwo kugenda kuko bo abantu twaba twa- tuba twarize hanze urabona afite imyaka mirongo itanu n'itanu abantu niganye nabo bamwe ni- ni abaporofeseri muri za iniverisite ni ba shefu de deparitema mu bitaro aha n'aha abo bantu iyo uganiriye nabo baravuga bati twebwe dushobora no kujya tuza yenda rimwe kabiri gatatu mu kwezi tukagerageza gufasha abantu tugakora ariko baba bakeneye ahantu baza gukorera hari ibyo bikoresho na wa mwana wize hano i burayi ari umu ari umunyarwanda ari umukongomani ari umurundi ntatinye gusubira iwabo kuko avuga ati mu byo nize nzabasha kubikoresha kuko mfite ibikoresho nicyo gituma abantu benshi biga b'abanyafurika biga hano i burayi ntazatahe avuga ati ninagerayo ntabwo nzabona ibikoresho Icyo- ibyo nize ntacyo bizamarira nta nicyo bizamarira abandi Icyo Ugasanga kibazo- abantu babaye impunzi eh, bari guhunga ibintu byo kubura ibikoresho bagomba gukoresha kugira ngo bavure abaturage icyo kibazo Rero cy'ibikoresho ni- dr ni- salomo baravuga ni ni- ikibazo gihambaye cyane rwose eh, muzo kwitaho eka turakigaruka ko mbere yuko dusozera ariko nashaka mbaze na dr eh, dani mutembe nawe nyine agira icyo atubwiye wewe ari ngaha mu rwanda eka arabona kenshi na kenshi indwara zoba zibangamira cyane rwose abanyagihugu haba mu rwanda muri congo eka no mu burundi ni ibihugu byegeranye ikintu mubona cyo kwitabwaho cyane cyane indwara mubona ko ivyo bitaro vyoba eka vyoshimikira ko cyane cyane ni nk'ibi
Ah, yego murakoze um, hari ibyo nyine dr salomon yavuze n'abandi bagenzi banjye hari ibitekerezo bagiye bavuga kandi bagakomeza kunganira muri iyo poroje hari nyine iyo depasitema dr salomon yavuze tekereza imiti departema yihariye kugira ngo uzashobore kuvura abantu neza udafite imiti mizima nabyo ni ikibazo gikomeye kandi mu by'ukuri dufite dufite abantu benshi bapfa bicwa n'imiti no gufata imiti itameze neza ariko hari hari hari hari indwara dusigaye dufite zigenda zigaragara cyane zitwa za NCDs non communicable diseases harimo kanseri indwara z'umutima na diyabete isukari indwara yo kugira isukari nyinshi mu maraso ibyo ngibyo ni byo tugomba ku bintu tuzashyira imbere bigomba kuba ari ibintu bya mbere ariko hari ikintu ushaka gukomozaho dr salomo yavuze ibintu bijyanye na na diagnostic hari igihe iyo diagnostic ikozwe nabi yica n'ibindi ibintu biri muri muri izo gahunda kandi dufite abahanga muri muri ekipi yacu inzobere muri muri ibyo ngibyo maze kuvuga yego ariko n'ibindi abo ngabo bose tuzakorana muri muri muri iyo bizinesi plani kugira ngo dushyiremo izo debate ariko ibintu bivugwa cyane hari hari izo ncd ariyo arizo non communicable diseases bivuze zigomba kwitabwaho cyane ariko bitavuze yuko izindi ndwara zijya muri pediyatiri n'ibindi bitazitabwaho ariko ibyo tuzagenda tubinonosora tubishyira mu murongo neza uko tuzagenda gukomeza gukora iyo iyo iyo bizinesi purani ndabona n'akanya katujyanye ariko dr dani mutembe nashaka tugaruke ku kibazo cyashyikirijwe na dr hasaramo baravuga cyerekeye igikorwa gihambaye cyane rwose mukora cyo kurwanya imiti y'amagendo imiti eka ataco imarira abanyagihugu icyo kibazo cyifashe guteye muri ako karere mu kanya gatoya cyane
icyo navuga ni uko cyane cyane nko mu rwanda hamaze tumaze kugera ku rwego rushimishije cyane hari hari ikigo kireba ibijyanye n'imiti na pharmaceutical zindi ubwo hari imiti hari ariko haba harimo na ibyo twita consumables ubwo ni za nshinge ni iki tuba inzego ziba zikora ku buryo zigenda zireba ko ibyinjira mu gihugu biba ari ibintu bizima ubwo zikorana n'izindi nzego mu bindi bihugu ikintu ikintu kigaragara ikintu cyagaragaye ni uko muri afurika honyine hari miliyari imwe y'amadolari yagaragaye ko akoreshwa mu bintu byo ku gukora iyo miti y'impimbano cyangwa se ibintu bipfuye kandi bigatwara abantu bageze kuri ibihumbi ijana ku miti ya malariya honyine ariko ntavuze n'imiti ya tuberculosis na za antibiyotike niyo miti niyo kategori eshatu zikunzwe kwigananwa cyane
mu kanya gatoya cyane rwose dr salomo mu kanya gato ijambo rya nyuma amasegonda cumi n'atanu
murakoze bwana frederic burya ngo ararekwa ntashira kandi ngo aryoha asubiwemo buriya ndakeka yuko nitwamara kugira inama y'i kigali kandi ndumva tuzaba turi kumwe uzabwira ahubwo na bariya gukorana nabo bafite porogaramu mu gifaransa kugira ngo tubwire kongo Rigomeye.
yose burya kongo abantu ndabona barishimye akanya igifaransa.
katujanye dr salomo Eh.
murakoze cyane rwose ndabashimiye ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika dr Voilà.
dani mutembe namwe ndabashimiye turashimiye n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza